بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيقا درسي دبركي ستي واي وقاش نفعه akka lakkoofsa hijiratti duula guddicha argame dubbannee duula saniin booda maaltu argamee ummata duula sanirraa qooda fudhatee muslima gane ka banii qureyzaa qabiinsa rasuli rabbii isaan qabe eega dubbanneen booda waggaa jahaffa'aa keessa waan argamu jiraatu cumraa xudeybiyaa jedhamtu takka duula xudeybiyaa jedhamu jidduu kanatti maaltu argame rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo ummanni mushrikaa ka naannoo san jiru hunduu irratti walii galee ummata muslimaa kana barbadeessu'uuf duula guddaa baase duula kanagaa rabbiin guddaan addaan diige eega duulli kun addaan diigameen booda saganteeffatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota duula sanirraa qooda fudhate hundaa gargar cabsanii tokko tokkoon tokko tokkoon haaloorraa bahu tokkoon isaanii kama ollaa isaanii ka irratti kalaawun jala qaban banii qureyda yahudaa guddittii naannoo san qubattu san hunda isaaniituu barbadeessanii jennega dhiira isaanii fixanii dubartii isaaniitif horii isaanii booji'an jenne san tahuun amma warra duraan duula guddaa waliigaltee duulaa sanirraa qooda fudhate hundaa ni rifachiifte dubbiin sun warri kalee isaa wajjiin duulanii isin qarqaarra jedhanii ni ballamarraa fuudhan qarqaaruu dadhabanii muslimni hunda warra sanii qabee ajjeesuun baay'ee isaan rifachiifte haa rifatanii malee qoodaraa fudhachuu hin dandeenye sanitti aansanii nama tokko jira nama horii guddaa qabu yahuda'a maqaan isaa salaam ibnu abil huqeeq jedhama warra khaybar qooda guddaa irraa fudhate diinummaa nabi muhammad irratti diinummaa ummata muslima irratti aalama walitti qaba walgahii yaamee kaan mallaqa kenneefi irratti hojjate guddoo irratti hojjate qiyaasa malee nama kanarraa rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam barumsa tokko kennuufi barbaadan kanaaf nama jahaa qopheessan rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoonni qophaa'e kun abdullaahi ibnu atiik sahaabticha jedhamuun hoggaanamanii saglii gabaabduu takka itti ergan eessatti ergan khaybaritti ergan khaybar magaalaa guddoo yahudaati kiiloomeetirii torbaatama irraa fagaatti madiinaarraa kaaba madiinaa kaaba madiinatul munawwaraa namni xiqqaan kun akkamitti deemee namni shan qofaan biyya san dhaqee namticha taajira guddicha kana ka gojola guddaa qabu waardiyaa hedduu qabu akkamitti ajjeesuu danda'a saganteeffatee warri deemanii khaybar dhufan dhokatanii yeroo isaan jarri tun khaybar dhufan waan jedhe galgaleeffatanii dhi'aa durratti yeroo holiin horiin alaa galu kana achi kalaayan yeroo kalaayan abdullaahiin kun amma dura taa'an jaraa kun amiirri jaraa kun waan jedheen jaraan na eegaa jedheen isin asuma dhokadhaa laga keessatti na eega ana dhaqee waan jiraa laala yeroo horiin galuu jiru san as kalaayee hulotti gojolli isaanii guddaan kun huloo qaba bakka seenaniin qaba huloon qulfii qabdi namuu seenuu hin danda'u akka nama fincaanuu tahee fuulachi deebi'ee wayaaf wayaa matan maratee taadha horiin galee namtichi horii huloo hidhuu barbaadu yaamee aboo huloo hulooni hidhaa yoo ka seentu taate koottaa seenii yookaan huleessitti hidhee jedheen akkasitti dhufee seene ka huloo hidhus ati eenyu jenneeni seenee keessan dabarree ammallee hunduma goree akka nama magaalaa keessa dabruu taheetuma hunda kana goree muka jala dhokate laftis aduun dhiite dukkanaayaa jirti achuma taa'e kuun huloo hidhee bantuu huloon hidhe tana keessatti rarraase bakka itti rarraasantu jira ganama yeroo ummanni magaalaa hiriibaa ka'u achirraa fudhatee namuuf jalaa banuun hin danda'a jechuudha warra iska eebbule kun bantuu taan fudhatee suuta banee jara sahaaba'aa taane dhaqee wajjiin dhufan yeroo wajjiin dhufan amma achuma turanii halkaneeffatan maanguddichi kun mana guddaa qabaa mana isaa kana keessatti ummanni dhufee maanguddoon achitti haasayan achitti hiraata nyaatanii waliin haasawan sahaabaanis dhuftee amma kalaayanii ummata haasa'u jiruun dhagayanii akkasumatti eegan yeroo ummanni haasawee haasawa fixatee namoo addaan deeme dhufanii seenan jaraan jalan na eegaa jedheeni abdullaahin seene abdullaahi ibn atiik seene maal seene mana seene bantuuni qabaa beeka zamana sanitti waan tokkottu waan hundaa bana tama huloo alaa bantu santu huloo namtichaa tanas bana manni huloo baay'ee qaba huloo banee seene keessa ol deemee ol koree ol koree ammallee huloo biratti dhufe huloo saniif jalaa bane huloo banu hundas ammallee alaan ifitidha keessan ifitidha akkasumatu osoo deemu bakka inni taa'u namtichi taa'u mana teessumaa gahe yeroo gayu jedhe ijoollee isaatii dubartii isaatii taa'anii haasa'u jiran jedhe dukkana jedhe duuba arguu hin dandeenye jedhe seena isaan nan arganii an keessa dhaabadha jedhe garuu arguu hin danda'u jedhe yoos maal godhe yoos yaame jedhe eenyu yaame abbaa manaa kana yaame abbaa manaa yaame salaam binu abulxuqeeq jedheen salaam jedhe yaame rifate eenyu jedheen inni duraanu mana keessa jiraa miti maqaa isaati yaame eenyu ati jedheen eenyu ati jennaan bakkuma sagaleen irraa baatu sanitti qajeele bakka sagaleen irraa dhuftu sanitti qajeelee seeyfiifiitiin dhaye akka gaaritti ijoollee dubartiin biraa baqatan rifatanii dhaye akka gaaritti baqate amma dukkana lafti huloof jalaa banee baqate eega baqatee gagga'ee ammas nama kana ajjeese moon ajjeefnee rifate osoo qajeeladhin hubatin ajjeessuu kan kee akkamitti biraa deemta yoo boruma deessitee kafayyu taate hor akka oomiti jedhe ammoo achi deebi'ee amma inni iyya jaarsi akkana iyya jaarsin iyya iyyanna jaarsaa kana nama iyya bu'eef godhe maaltu jira maaltu jira maaltu jira jechaa deebi maanguddichi maal jedheen aboo naman mana kana keessa jira diinan mana keessa jiraan ajjeese dhaqqabi dhaqqabi jedheen yoo inni hagas itti deebi'e ammallee akka gaaritti dhahe seefiitii fuudhee garaa sarra kaayee lafee dugdaa cabseedha du'ee garraan biraa bahe jedhe yeroo kana amma namni iyyanna dhaga'e magaalaa as walii yaa'aa jiran gab baqatee baqatee baqatee osoo gad deemu waan lafa ga'e sehee halkan dukkana waan miilan lafa dhaabatu see ammoo inni xabaqaa tokko tafeef achirraa gad utaalee miilli caphe miilli isaa kana maree imaama afiitiin miila maree gara obboloowwan isaa ka sahaabaa ka mara jalatti eegu jiran achi cehee warri fuudhee isa kana miilli caphee jira baatanii cehaniin baqatanii hul'oon ala bahanii gojoluma kana jala taa'anii caqasan maal jedhan haga du'uu isaa beeknutti hin deemnu jedhan yahudan as keessa deemanii ibiddi ibsanii barbaadanii dhabanii akkasumatti iyyaa bulan yoo ganama lafti bariite osoo aduun hin beekin dura lafti bariite lallaban amma maal lallaban du'a salaam ibnu abil huqeeq lallaban warri gojolaa hunduu haa beeku salaam ibnu abil huqeeq du'ee haa beekanii jedhani lallaban haa walin bahanii jedhan hagas dhagaa warri hagas caqasuuf taa'a hagasan fudhatanii cehan osoo deeman rasuula rabbitti dhufanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam miila kan kee diriirsi jedheen miila isaa diriirsee rasuuli rabbi miila isaa akkan harkaan shukuumee fi yoosuma fayyeef tunis gorsa guddaa tokko nama rasuula rabbi diinummaa rasuula rabbiiti ummata wali qabuu murteeffate hundaa rifannootu guddaa taateef yoo akka gosatti ka adaba dhabdan taates akka gosat akka banii qureeysaa sanit adaba isin barsiifna yoo ammoo akka namatti ka amantii islaamatti kaatu taates akkuma namatti akkuma taan keetitti adaba si barsiifna jechuu dubbiin hojarri tun milkii ingalte diini rasuulaa guddaan tokko du'e yoos rasuuli rabbi ammallee alayhi salaatu wassalaam waraana diqqaa tokko ka biroo ergan eessa ergan biyya najditti ergan warri najdi kun hin beeytan warra nama torbaatama sahaabaa armaan dura ajjeesse kaan naannoo san achi ol ergan warri kun waraana gabaabaa waraanni kun nama soddoma soddomman kun farda yaabbatan seenanii gosa banii bakrii tana osoo isaa womaa quban qabne cabsanii addaan balleessanii gaalaf re'ee irraa adhanii galan yeroo as galiinsaaf as deeman nama tokko ka kaafira qaban namtichi kun rasuula ajjeesuuf deema nama tokkottu museylamat alkadhaab jedhanii nabiyyummaa himate biyya amma riyaad jedhamtu kana naannoo riyaad kana banii haniifaa jedhamanii nabiyyummaa himate nabi muhammadi dhaqee si booda dubbii naa kennii si jala deemaa jedheen jechuun yoo ati duute bakka tan ta'e ana qabataa anilleen amma si jala deemee gositiyya wajjin si jala deemaa karaan kee qaba dhannaan diide rasuulli irraa achi deebi'ee anuu rasuula rabbii jedhe museeylama talkadhaab jedhama museeylamaa kanattu itti aanaa isaa tokko nama jagna beekamaa sumaamaa ibnu uthaal jedhama sumaamaa ibnu uthaal kana ergee deemii muhammadii kana ajjeesi jedheen yoo inni du'e dubbiin dhumatte arabni hunduu gama kiyya deebi'a isa kana dhamma daliila narra jaba'aa qaba wahyii narra jabduu qaba kanaan maqaa na balleesse yoo inni keessaa du'e waan hagafe hundaa na irra jaba'a isa kana ajjeesi jedheen inni maal fakkaate akka nama umraa deemuu if godhe akka nama umraa deemuu tahee naannoo riyaad kanaa ka'ee madiinarra bahee asiin makkaa dhaquu bar akka nama deemuuf fakkeesse ammoo maaliif deema nabi muhammad ajjeesuuf deema jarri waraanni nama soddoma ka musliima ka biyyi najdii dhaqee achirraa gad deebi'u kun nama kana argan jidduu tanatti irraan qaban qabanii akka inni saahiba musayilamatal kadhaab ta'e hin beekan fidanii rasuula rabbii bira fidan rasuuli rabbii sala allahu aleyhi wasalam utubaa masjidatti hidhaa jedhen dura odoo utubaa masjidatti hidhaa hin jedhiniin maal yaadda jennaan amantii islaamaa fudhataa jennaan hi'oo jedhe utubaa masjidatti hidhan masjida keessatti hidhan kaafiraa beekaa inni namni kaafiraa masjida seenuu hin danda'a jechuudha achi oolaa achi bula salaata ummata qaraatii ummata darsi barumsa achi keessaa dabru hunda achirraa caqafata daawwata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti dhufe guyyaa mar'oo maadaa cindaka yaa humaamaa jedhen maal maal yaaddaa jedhen gaarii wama gaarii yaada jedhen dubbii woma sadihi yoo kana ajjeeftu taate dhiigni kiyya bilaashan baduu fira qabaa nama qabaa jedhen dhiigni kiyya haaloo kiyya sirraa bahanii yoo galatana xoolte nagayaan ganna lakkiftes nama harka beeku bor harka san sii galchuu danda'u jedheenan yoo ammoo mallaqaan if bitnaan jettes nama horii qabu nama if bituu danda'u mallaqa waan feete himadhu jedheen dubbii ajabaate tun wama sadi jedheen na ajjeeftu dhiigni kii bilaashan badu haaloo simarraa bahaa beeki na gallakkiftus nama harka wallaaluu miti tola san ima beekaa yoo mallaqaas if bitinaan jettes nama of bituu danda'u nama of bituu danda'u naan jedheen rasuulli biraa deeman alayhi salaatu wasalaam guyyaa marrootti deebi'anii ammallee maal yaadda jedhaniin hagasuma jedhen sanumatti deebisee dubbate guyyaa sadaffaatti deebisanii maal yaadda jedhaniin sanuma dubbate yaadanii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam gadhiisaa jedhen hiikaarraa jedhen irraa hiikanii haye galataa si galakkise sin ajjeesus horii sirraan fudhadhu deem biyya keetti gal jedhen hayyee jedhee deemee magaaluma keessaa bahee bishaan tokko dhaqee laga nafa dhiqatee qulqulleeffatee as deebi'e maaliif deebite jennaan amantii islaamaa fudhachuuf deebi'e jedhe duraan homaa didde duraan dirqiin fudhachuu hin barbaanne anaa mukatti na hidhanii akkasii fudhachuu hin barbaanne eegamoo amma bilisa ta'e fedhii kiyyaan fudhachuu barbaade yoos amantii islaamaa qabate dubbii ajabaa takka jedhe wallaahi jedhe adunyaa tana gubbarra nama sirra jibbu duraan hin qabu jedheen guyyaa masjida kana fidanii as isin sahaaban tantee qabdee na fidde adunyaa gubba'a nama sirra jibbu tokkollee hin qabu jedheen ardhaa ammoo nama sirra jaaladhu tokkollee hin qabu jedheen tabiraa magaalaa tantee tana biyya tantee tanarra biyya jibbuun qabu jedhan duraan ammas biyya biyya tantee tanarra jaaladhuun qabu jedhe tarkaan fiisaniin booda rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasuma gaa ikhwaanii waraana gaggabaabaa hedduu erga waggaa san keessa gosa gosa hundaa bakka isiin jirtu sodaachisanii adaba barsiisuu baay'ee erga rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam baay'ee ergan gosoota sanirra gosa banii lihyaan jedhamtu gosti banii lihyaan tana gaam yaadattanii gosa nama sheekkoti'ii nu ergaa jette olomaa'ii nama dacwaa godhu kudhan rasuuli rabbi ergee fi kurnyanuu ajjeefte taan gosti tun rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana nama dhibba lama fudhatanii rasuulli ifumaatti duulan tana ifumaatti duulan karaa kana dhoksanii akka waan biyya shaam waraanni kun deemuu godhanii warri basaasaa ka as jiru hunduu duulli rasuula madiinaa bahee shaamitti deeme jechuu oduu dabarse karaa shaam ol deemanii shaam kaaba magaalaa erti eegasii gara kibbaa deebi'an duulli immoo gara makkaatti achi achi kibbarra deebi'an akkasitti egaa osoo deeman bakka saxaabaan sun itti ajjeeffamte achi gayan rasuula rabbi qabri isaanirra dhaabatanii rabbi kadhataniif olomaa isaan akkasitti egaa gosti sun banii lahyaan sun waraanni muslimaa dhufee garnaan qiyaasa malee baqatanii tokko tokkoon addaan badan arguu hin dandeenya rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa lama achi oolanii waraana gaggabaabaa saglii sagliin erganii biyya keessa addaan facaasanii gara keessa ari'anii akka jaldeessatti addaan barbadeessanii gara makkaatis waraana gabaabaa tokko muraasa tokko erga rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka kuraa algamiim jedhamtu makkatti kaleessan jechuu muraasa tokko erganii haga makkatti kalaa'ee naannoo makkaa san gosoota qubatu hunda sodaachisee achirraa deebi qurees qureesh haga san sodaachisuuf godhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam hagas goonan ifirraa deebi'anii madiinatti galan guyyaa kudhanii afur irraa fudha torbaa lama irraa fudhatte jechuu deemsi sun sanirraa jala qabii egaa waggaa san duula hedduu ka rasuulli wajjin hin jirre sariyyaa ka jedhamu baay'ee erga rasuula rabbi alayhi salaatu saddeet ergan saddeettanuu gosoota laalanii naannoo hegir rakkoon irraanuu dhuftii sodaatan amma itti erga waraana gabaabaa tokko sodaachisanii addaan barbadeessanii addaan balleessanii waraanni kun irraa deebi'a sariyyaan akkasii sun egaa hedduu sariyyaa okaashaa bin muxsin sari nama afurtamaan ka ergame san turraa tokko sariyyaan itti aantu muhammad bin maslama'a innis nama kudhan qofaan ergame sariyyaan itti aantu abu ubaidat bin jarraax nama afurtamaan ergame sariyyaan itti aantu ta zayd bin haaritha sariyoonni kun waraanni kun gariin ummata itti bakka deeme san adhee horii booji'ee gala gariin cabsee biyyi san ballees gariin addaan ari'eetuma jalaa baqatanii akkasitti gala gabaabinnatti waraana saddeet ka amma armaan dura dubbatame malee saddeet erga jechuun naannoo san hundayyuu akka namuu yaa rabbi na baasi jedhu takka godhan jechuu rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam namuu gosa hunda bakka isin jirtutti sodaa isaan geettu qalbi isaanii keesseensise namuu waan haga isa gayu sodaarraa argate jechuu argate tun egaa maal taate milkii guguddoo taate hagasitti aansee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosa takka jira gosa rakkoo fidde banii musxalaq jedhamti baniin musxalaq kun nama mootii guddaa qabdi gosti tun mootichi isaanii kun haarith ibnu abi daraar jedhama nama beekama gosa fi walin yaamee aboo namtichi kun muhammadii kana waan hojjetaa jiruun gartanii guyyarraa gosa gosaan addaan ari'aa oola gosa hunda keessa deemee adhaa oola waan kana afaan tokko taanee ifirraa haa dhoowwinuu jedhee ummata walin yaame walin yaamee ummannis irraa fudhate gosoota amma babbaqattee sodaatte tana hundaa walin yaame koottaa jedhan silaa guyyarraa tokko tokkoon qofa addaa sin ari'anii tokko taanee ifirraa dhoowwinaa jedhee saganteeffate kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam oduu tana dhagayan saxaabticha bureyda ibnu xusayb ilaslamii jedhamu itti erganii beenaa biyyisan dhaqi if dhoksii oduu guutuu naa dhuf jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhaqee akkasitti oduun sun dhugaa tahuu ragaa bahe dhugaa jedheen wanni baniin musxalaq hojjatte ta amma isaan hojjatu jiran waraan isaan qopheessaa jiran araba hundaa walif fidaa jiran waan amma eegalame beeka ammoo sagantaan sagantaa guddaa ummata arabaatiin maal jedhe tokko taanu malee nama kana ofirraa dhoowwuu hin dandeenyu koottaana jalatti gurmaayaa tokko taanee ofirraa dhoowwinaa jedhe sagantaa haaroo eegalame dhaaba haarootu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkuma isin beeytan egaa dhaabbotii akkanaa tana waan haaroo eegalame kana yeroon kennaniif yoo suma odoo siin hin gabbatin osoo siin hin guddatin yoo suma mataa cabsa akkasitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula bahan duula osoon bahin dura warri sun dooyaa as ergatan nama tokko ergatanii nama kanaan waan jedhan madiinaa dhaqi ummata muslimaa kana keessee baradhu akkam jira maal yaada waraan isaanii waraan akkamii qajeelatti gargar baradhu deebii jedhanii ergan nama kana qaban rasuulli rabbii qabanii ajjeesan kun qabamee ajjeeffamuun namticha mootii gosaa xaaris ibn abi diraar kana guddoo rifachiise guddoo rifate rifatee rifannootarraa duulli bahee dhufu jiraa dhagayan malee duulli bahee dhufu jira dhagaye duule kanaafis qopheesse garuu nama waliin lolu dhabe gosti hunduu dhiifama jettee tuma biraa cinaa galte gosa isaa qofatu biratti hafe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duule bahanii dhufan yeroo duula bahanii dhufan waraanni lamaan dhufee wal dura dhaabate xiyyaa wal dadarbate eegasii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam weerara kaasaa jedheen irratti fuudha weeraraa jedheen achitti akka hama dhawanii akka hamatti cabsan nama du'eef nama booji'ame godhamte gosti sun guutuun akka jirtuutu muslima irraa immoo nama tokko qofa du'e nama tokkichallee muslimuma ajjeesse dogoggoranii kaafira isaanii maan ajabaa jechuu biyya guutuu duulatti bahanii wal lolanii nama hagam ajjeessanii nam tokkolleen sirraa du'uu dhabuun waa nama ajabsiisaati namni isaanii gaa ka du'eef ka booji'ame tahe jenne namoota guyyaa san booji'amerraa intala mooticha kanaati xaaris ibni abi daraar jenneemi xaarisii kana intalti isaatiif warri isaa guutuun hin booji'aman intalti isaa sun beekamtu bareedumaan beekamtu aqliin beekamtu juwayriyaa jedhamti juwayriyaa tana booji'amanii yeroo boojuu tana addaan qoodan qooda namticha sahaabticha thaabit ibnu qeeysii jedhamu tokko taate namticha isii fudhate kanaan waan jetteen aboon intala mooti'iiti gabrummaa jala jiraachuu hin dandayu horii feete himadhu if bitaa jetteen haya horii haganaa naa fidi jedheen yoos rasuula rabbitti dhaqxe waan jetteen yaa rasuula allah an intala mooticha gosa sanii xaaris ibna abi duraari maqaan kiyya juweeriya'a ثابت بن قيس النبوجي ثابت ملك سي كنا نبل سومسي جديني ملك هغانا نافدنا انجدي ملك سنرتنا كركر يا رسول الله جتين هيا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أنت ملك بوتو سر باسه أتوان انت لنم قد آتاتف waan ammallee gosti tanteetun guddoo madooftee jirtu guddoo miidhamte adhamtee cabxe akka bada'a qalbii isaanii tana fayyisuuf yoo si fuudhe hoo maal fakkaatti hayyamtaa jedhanii rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam talti gammadde san argannaa waa dubbadhaa jette in muslimte mallaqa sanis irraa baasee rasuuli rabbi bitatanii bilisoomsanii fuudhan yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isii fuudhan nikaahatan ummanni saxaaba'a baay'een maal jedhan biyya gosa soddaa rasuula rabbii boojinee deemannaanii jedhanii namuu nama if jala duraan qooda fi qooda fi ka argate namuu bilisoomse guyyaa san familii takkaa ibidda dhibba tokkottu bilisaame bilisa bilisummaa argate sababaa isiin rasuula rabbi teerumuutiin sahaaban hunduu eega gosti amma nu cabsine tun eegisiin sodaa rasuula rabbii taate warra isaanii kana bilisoomse jedhee namuu gallakkise warra dhibba tokkottu bilisummaa argatan jechuu guyyaa san lola san keessa egaa ikhwaanii rakkoo guddoot argame deebii lola sanirraa as deebi'an rakkoon sun ummata munaafiqaa ka sahaabaa wajjiin jiruttu rakkoo baay'ee fidan rakkoon isaan fidanirraa nama lamatu akkuma nagayaa wal lole namni lole kun tokko ansaara tokko muhaajira osoo wal loltu jarri maal jedhan ka ansaaraa kun maal jedhe yaalal ansaar jedhe aboo namni ansaaraa kana qarqaaru jiraa kunis yaalal muhaajiriin jedhe ka muhaajiraa kana qarqaaru jiraannaan warri ansaaraa dhufe nama isaanii wajjiin dhaabate kunis dhufe nama isaanii wajjiin dhaabate gosummaan argamte jechuu yoos rasuulli alayhi salaatu salaam rifatanii akkamit akkana taatan jedhanii rabbi yaadachiisanii addaan balleessanii waan san hundaa haqan dubbii san abdullaahi ibnu ubayy ibnu saluul munaafiqtichi guddichi duula keessa jira dhagaye warra munaafiqtoota walin yaame maal jedheen jarri hiyyeewwan dheengadda dhufanii nu orruu teeni kenninee fi horii keeni kenninee fi qubsiifne har'a dhufte nurratti matarra nu bahanii nama keenna arrabsanii nu lolanii jedhe yos maal jedhe لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يوم مدينة قال لي namni hugna qabu namni kabajaa qabu warra kabajaan qabne keessaa baasuu jiraataa jedhe jechuun yooma madiinatti haa gallu madiinumaan na eegaa jedhe yoo madiinaa akka galleen hunda isaanii akka isaan madiinarraa godaanan ani hin godhin hin gartan jechuudha eenyu muhammadiif warra isa wajjin dhufe hunda tunama dubbii guddoo dubbiin guddoon tun rasuula rabbii geette rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namu mashguula ta'e yeroo dubbiin tun akkana geette lollis argamee miti dubbiin tunis geettee miti fa'adhaa jedha nam bilaalin lallabi jedhaniin bilaalin lallabi jedhan ummanni yeroon silaa yeroo namni fa'atuu miti fa'adhaa jedhan namuu fa'atu gore galgala san deemsaa oole guyyaa halkan san deemsaa bulani guyyaa marroo itti fulman dadhabsiisan nama kanamuu lubbuun dadhabe qubachiise nam tokkolleen ka haasa'u jiraadhe namuu suutuma kufe amma haasawuma rakkoo fidu kan akka isaan hin deddeemine barbaadan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam malaa wal dhaanan jechuu namni tokko yoo meeshaa fa'atuuf deemuu taate dadhabeeyyuu yoom waan haasawa maal jechuu akkas yoom haasawu yeroo ittiin argatu cal'isa namaan jechuurra bifa kanaan waa waldhaanu xire laaftu garuu godaanna san keessa rakkoon biroo argat rakkoon argamte rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam yeroo duula bahan dubartii isaaniiti hixaa buusan ta hixaan baatee fittu waliin baha yeroo hundaa yeroo duula kana bahan dubartii hixaa buusanii aishaa baate aishaa yeroo san intala xiqqoo beektanii nafaanis qal'oo xiqqoos dubartiin howdaj waan jedhamu tokko keessa jirti howdajni kun mana xiqqaa gaala gubbaa fa'amu manuma xiqqaa jechuun dandeettan mana xiqqaa gaala gubbaa fa'amu dubartiin achi keessa jirti lafumatti seentii nama afurtu dhufee ol fuudhee gubbarra kaaya howdaj jedhama halkan bakka bulanitti calleen irraa badde ala baatee hajaa fixattee isiin deebite callee taan hin qabdu kuno uummanni fa'atuuf qophaayaa jira deebitee callee taan barbaadatuuf deebite aisha haadha mana rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo isin cillee callee taan barbaadde silaa deebitu ummanni fa'atee dabre warri isii tana silaa gaalarra fa'u meeshaa silaa isiin keessa seente sanuma fuudhaniituma gaalarra fa'a nama afuriin qabatanii waan isiin keessa jirtu se'anii isiin xiqqeennarraa qal'innarraa waa nama namni afur yoo waan tokko qabate kamtu ulfinna waan kun fuudhe seetaa sitti hin dhagayamu silaa nama tokko totaatti hin galtiif akkasitti fa'anii bifa saniin sochoote ummanni fa'atee dabre yoo isiin dhuftu kuno nama wajjin jiru maal taate ammare malli biraa tokkoleen hin jiru maal jette yoo na dhaban ifiinuu deebi'anii na barbaadanii gara biraan deebi'ini asuma taa ifiin jette amma firaa teette firaa teette achuma bulte jechuudha obburoon faate ummanni isin achuma teettee lafti bariitee sahaabtichi tokko safwaan ibnulmucaxal jedhama boodarra dhufe boodarra dhufe yoo inni eegu ummanni dabre inni gaala fi fa'atee dhufe kuno nama hin mul'ata yoo inni itti kalaaye kunoo haadha nitii rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam isii tana duraan beeka inni osoo hijaabni hin argamin dura argee beeka garraan beeke yoos maal jedhe subhaana allah laa hawla walaa quwwata illaa billah jedhe hagana dhageenan isin rifattee kaate dhufee gaala bira ciibse subhaanallah subhaanallah jedhe fuudha achirraa deebi ol baatee korte gaala gaala mataa qabee deemen osoo deemuun ummataan dhaqqabe warra munaafiqtootaa kan ka duuba taa'ee haasa'aa yaa'u kunoo safwaaniin kun aishaa gaalarra kaa'ee mataa qabee deemaanii jarri maal jedhan abboota tanarraa haa fayyadannu jedhan amma dubbii arganne yoosuma facaasanii dubbii badi'ii gugurdoo facaasan acuudu billaahi maal jedhan aa'ishaaf safwaan haryumma jidduu jira akkasitti waliin ala bahanii tursiisee boodarra amma fida'aa jiraa jedha subhaan allah diliqiyaas hin qabne seenan guyyaa sana dubbiin tuun akka gabaabdutti akka gabaabdutti waraana guutuu keessa facaate nama horifate bakkuma jirutti maal maal inni homaa quban qaba osoo oofu dhufee rasuula rabbi bira fidee gaala isii ka duraan isii ka hanga ciibsaniituma howdaja isii kee seensan inni homaa quban qabu isiinis homaa quban qabdu osoo deeman madiina galan yeroo madiina galan isiin dhukkubsatte ji'a tokko dhukkubsattee ciifte haga kana homaan dhageenye isiin magaalaa waan biraan haasawoonuma isii malee isiin quban qabdu mutakka quban qabdu isin garuu wan isin ajabeette fuulli rasuula rabbiina jirjiirame jette akka duraan raxmata naa godhan raxmata naan qaban akka duraan natti kalaawan nattin kalaawan maaltu bu'ee isii nama dhukkubsatteillee dhukkubsannaan na jibbee rasuulli rabbi maalumaaf akkana nami firaa na dhiibanii hin galleef gaaf kaan halkan tokko maanguddittiin takka uumamasiidha jedhaniini manat itti dhuftee siin dhukkubdi ala baaftee diqoo hajaamee qilleensa fudhatan jettee gabbaaftee dubbii taan itti himte itti himnaan qalbiin isii fudhatuma dadhabe mana galtee boottee boottee boottee osoo isiin boottu rasuula rabbi irra dhufee laalan galgala maraa irra bahee akkam jirta dheenii bira bahee dabra rasuula rabbi yeroo isaan dhufanii akkam jirta dheen yaa rasuula rabbii na hayyam jedhetteen mana keenna gala na hayyam jetteen dhukkubsadhee jira haadhaaf abbaa kiyya biratti dhukkubsatuu barbaada achin na haa qarqaaranii barbaada na hayyam jetteen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hayyameef hayyama kaan fudhattee maal barbaadde amma oduu taan addaan hubatuu barbaaddi mana isaanii galte haadha gaafatte ayya waan akkanaa dhagaye waan kana dhageettanii yennaan ayyo ji'a tokko guutuuta nama haasa'uu jiranii garuu dubartiin bareedduun dhiirsi si'ii jaalatu tamasaanuu qabdu hunduu jecha hamaama akkanaa kanan dhabduu womaa sittiin dhagayaminii jetteen guyyaa hagamiin booda isiit akkasi jirtu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam itti dhufe mana abbaa isiit itti dhufe yos maal jedhanii yaa aishaa jedhaniin waan akkana akkana akkana akkana hojjette jedhee ummanni haasawaa jiraa jedhen yoo dhuga'aan ka hin hojjetin taate ati qulqulluu taate rabbii guddattu si qulqulleessa jedheen yoo ammoo ka dhuga'aan diliisanis seente taate rabbii kan kee araarama gaafadhu jedheen gama rabbii kan keetii deebi'i jedheen yoo dilii tante himatte gama rabbii kan keetii deebite qalbii qulqullu'uun rabbiin sirraa qeebala subhaanallah sun amma akka waan waraanan qalbii isii keessa waraananii taate dubbiin subhaanallah hagasuma mara umani na shakke hagasuma mara yoos jette imimmaan eega mana haadhatiyya galerraa haqa har'aa guyyaa tokko addaanarraa hin citiin jette rasuulli rabbi hakas dubbanaan imimmaan narraa dhaabatan jette dura in dallanteechu ammo yoos haadhaaf abbaa fi ilaaltee maal jetteen rasuula rabbiitii narraa deebii kennaafi jetteen abbaanis as taa'a subhaanallah miras lakkoo hamgeetu ikhwaani abbaa haati as taa'an dhiirsi as ta'a dhiirsi akkana akkana akkana akkana akkana dalagde jedhani rabbii hankeetti toobadhu siin jedhu abbaan kee biratti subhaan allah subhaan allah abbaa fi ilaaltee waan jetteen abaa rasuula rabbiitii deebii kenni jetteen lafa laalan abubakar siddiq umaa deebii kenni haadha laaltee haadha tiyya deebii kenni jettee rasuula rabbiiti wamaa isiinis deebii kennuuf hin dandeenye yoos isiin ana deebii kennataa na caqasaa itti duuba wallaahi jette dubbiin tun gurra teessanit deebitee deebitee deebitee dhugaa isinif fakkaatte jette yoo an amma an qulqullooftu takkaa dilittin seenne rabbiin na beeka akka an qulqullooftuuti an qulqullooftuu dilii tokkolet in seenne an isiniin jedhe tiyya tanan dhuga eeffattan jetteen yoo an ammoo dilii rabbiin guddaan natti hin beekne ifirra kaayee dila'aa isiniin jedhe hundi keessanuu na dhugeeffattan jetteen wallaahi fakkii tokkollee ka fakkii godhadhu addunyaa tana gubbaan qabu jette jecha rabbii guddaa male fasabrun jamiilun wallaahu lmustacaan calaa maa tasifuun jechuma san qofaa qaba jetteen fasabrun jamiilun wallaahu lmustacaan calaa maa tasifuun obsa gaarii obsa waan isin naan akeektan kana irratti rabbii irra xirkadhe hagas jedhee fuula achi dugara dugda duuba deebi'ee ciiseette firra yoon achi fuula irraa deebi'ee rasuulaa fi haadhaaf abbaa kiyya irraa fuula deebi'ee firra wayaatii mamaradhee ciiseette hagana dubbadhe fasabrun jamiilun wallaahu lmustacaan calaa maa tasifuun hidhee firra fuula achi deebi'ee booye booyetiyyan deebi'ee jette inna lilaahi wa inna ilaihi raajicuun yaa akhi namni imaana qabu kun hagamtakka rakkata rakkoon bargamuma atiin seehanneen sitti seentii subhaan allah subhaan allah yoo sumaga waxyiin rabbii guddaa bu'e qur'aanni rabbi yeroo waxyiin bu'u in beekama rasuulli rabbiin qabamani dafka xirraa yaa'a dubbachuu hin danda'in akkasit taa'ani waxyiin rabbii bu'e abubakar siddiiqiif haati aisha illee rifataniitu mataa lafa laalanii taa'an haati aisha teettee qofaa fi isinis bootti iltalafii wajjin yoos rasuula rabbii waxyiin dhumannaan mataa ol fuudhatan isaanii koflu fuulli isaanii ifu yoos maal jedhe yaa caaisha أما الله فقد برأك نهاجا فين سيها شك نوتي رب قدان سيكون قل ليس سجدين الله أكبر الله أكبر والله يا إخواني عائشة أنا كوان قياسا دلتيتي كوان قياسا دلتيتي قم تشرة رب قدان سيكون قل ليس سجدين yoos haati isii gammaddee gammaddee gammaddee maal jetteen ol ka'ii rasuula rabbii dhungadhu jetteen rasuula rabbii salaami aishaan hoo maal jette wallaahi akkan ol ka'een dhunganne jetteen salaamne jetteen rabbii kiyya qofaa galantoonfadhe jetteen kana qulqulleessa rabbi qofaa isin hunduu kana shakkitani nama tokkollee hin faarfadhu rabbii kiyya malee jette allahu akbar إن الذين جاءوا بالإفك بالإفك عصبة منكم ربنا جاء سورة النور كيست آيات هدو كيست دبت ربي أمة وان أراها سيسان هندا ولي يامني سديتما سديتما روان rabbi dhawaa jedhe nama hedduuga misxax ibnu uthaatha maanguddittii halkan kaan itti himte sana ilmi isii kee jira warra dhaaname san haadha misxax jimti misxaxiin sun keessa jira حسان بن ثابت شاعر رسول الله كيس جرا حمنا بنت جحش كيس جرا دبرتي صحابة أكبر saddeettama saddeettama dhaanno ummata kana warra munaafiqtoota abdullahi ibnu ubay ibnu saluuliif warra isa fakkaatu namuu hin dhaanne maaliif dhaanamuu dhaban wani nama dhaananiif dilii namarraa dhiquuf dilii maarree rabbii nu azaaba qopheesseef jedhe achi keessatti kun azaaba aakhirat eeggata guddichi dilii wamaarraan dhiqxu uleen tun uleen saddeettamaa ka dhawan wamaarraan dhiqxu kun rabbuun araaramuuf jedhe hagana degaa ikhwaani rabbiin guddaan rakkoo sanis bifa saniin furmaata fidee fi duulli waggaa jahaffa'aa keessa tarkaanfiin akkanaa tun deddeema'aa turte saniin boodaga insha allah eh, osoo duula itti aanu guddicha xudeybiyaan geennen dura tarkaanfii tokko tokko ta jirtu dubbanne achiraan egaa cumratul xudeybiyyatti dabarra haga darsiisan keessatti wal geennu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatuh